Jeni radio Ijwi ry'Amerika Ijwi ry'Amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi muri kumwe na Fideni Ngabo co kimwe n'abandi bamenyesha amakuru bagenzi banje baya makuru twabateguriye kandi tuyabashikiriza turi mu ngo zacu hirya no hino ku nkengera z'igisagara ca Washington DC ivyo mu ntumbero yo kwirinda umugera wa korona mu ntara ya kivu yo mu mpanuko muri repubulika ya demokarasi ya kongo mu gihe kuri uyu wa gatatu mu turere dutanu tw'ubuzima hatangujwe igikorwa cyo gukingira abanyagihugu indwara ya korera bamwe muri bo banse kwikingiza bavuga ko urwo rucandago ari urwa covid cumi n'icyenda twebwe abantu tuvuga ko ari umuti wa korona virusi mwebwe nawe mukaza mutubwira ko atari korona virusi ni umuti wa korera none kuva batubyariye se si ryari bari bamaze kuboneka ko korera ifise vaksin uyu ni umwe mu banyagihugu bo muri teritwari ya fizi mu ntara ya kivu yo mu mpanuko muri repubulika ya demokarasi ya kongo mu burundi udufukamunwa tugera ku gihumbi twatanzwe n'ishyirahamwe rihurikiyemwo abunguruza abantu n'ibintu kuri uno wa gatatu ku bagendesha imodoka zirangura ico gikorwa mu gisagara c'ubutunzi bujumbura umushikiranganji ajejwe uburimyi muri zimbabwe parence shiri yafashije mu rugamba rwo gukura perezida mugabe ku butegetsi yitavye imana afise imyaka mirongo itandatu n'itanu icegera ca perezida wa gambiya isatu turayi yemejwe ko afise covid 19 aya makuru n'ayandi tubafitiye mu karere k'ibiyaga binini turayagaruka ko mu kanya gatoyi mugume ku maradiyo yanyu duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi muri kenya igipolisi caho cataye mu mvuto umuntu yagirizwa na amerika ubucuruzi bw'amenyo y'inzovu evgeni mukangusa dufite ibindi abategetsi bavuze ko uwo mugabo wari umaze igihe yihishahisha yashakishwaga na leta zunze ubumwe za amerika ku byaha byo gucuruza amahembe y'inzovu n'ay'inkura abubakari mansur mohamed surur yatawe muri yombi amaze kugera mu mujyi wo ku cyambu wa mombasa mu ndege yari mukuye muri yemen ashinjwa ibyaha bijyanye n'amahembe y'inzovu mu kwezi kwa gatandatu bibiri cumi n'icyenda ibiro bya amerika bishinzwe gukurikirana ibirebana n'ibiyobyabwenge da byashinje surur n'abandi bagabo batatu ubufatanyacyaha mu bucuruzi bwa kilogarama zitari munsi y'ijana na mirongo cyenda z'amahembe y'inkura na toni icumi z'amahembe y'inzovu bifite agaciro ka miliyoni zirenga zirindwi z'amadolari ibyo biro bya amerika byavuze ko mu mwaka ushize sururu n'undi munyakenya abdi hussein ahmed uzwi ku izina rya abu kadi barimo kwihishahisha mu gihe umunyariberiya wakekwaga yari mu maboko ya polisi muri leta zunze ubumwe za amerika naho umunyagineya wakekwaga we yarafungiye muri senegali ategereje gusubizwa iwabo kenya ifitanye amasezerano na amerika yo guhererekanya abashakishwa n'ubutabera uko ari bane bakoreraga ubucuruzi bwabo muri uganda no mu bihugu bituranye nayo hagati y'umwaka bibiri na cumi na kabiri n'umwaka ushize nk'uko ibiro bya amerika dea bibivuga urakoze eugenie umushikiranganji ajejwe uburimyi muri zimbabwe parence shiri yafashije mu rugamba rwo gukura perezida robert mugabe ku butegetsi yitavye imana afise imyaka mirongo itandatu n'itanu iyo nkuru yatangajwe uno munsi wa gatatu na perezida emerson mnangagwa Terence Shiri yayoboye inteko zigwanira mu kirere muri Zimbabwe mu kiringo c'imyaka mirongo ibiri n'itanu gushika ashingwa amabanga muri leta mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi yajanywe mu bitaro ku munsi wa kabiri akaba yitavye imana mu masaha ya kare y'uno munsi wa gatatu perezida Mnangagwa yavuze ko Shiri yari intwari y'ukuri ko yamaze ubuzima bwiwe bwose aharanira kubohoza Zimbabwe yamenyesheje imvo y'urupfu rwiwe yamara itangazamakuru muri Zimbabwe rivuga ko yahitanywe n'ibibazo yagize vyo guhema vyatewe na covid cumi n'icenda Shiri umusekombata mu rugamba rwo guhabuza Zimbabwe afise kahise katari yororo yayoboye inteko zagandaguye abasivili ibihumbi n'ibihumbi mu burengero bw'igihugu mu myaka y'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani igihe leta yarondera guhagarika ivyo yita umugumuko muri ako karere ubwo bwicanyi bukabije bwakozwe n'igisirikare ni kimwe mu bintu abanyagihugu baba mu ntara ya Matabeleland bacibuka benshi muri bo babandanya gusaba ko bahabwa indishi abakoze ubwo bwicanyi nabo bagashigwa imbere y'intare naho mu gihugu ca Gambia icegera ca perezida waho Isatu Turai yemejwe ko afise umugera wa corona bindi na mugenzi wacu Eugene Mukangusi visi perezida Aisatu Ture amaze kwemezwaho iyo ndwara ya covid cumi n'icyenda byatumye perezida Adama Barrow yishyira mu kato k'ibyumweru bibiri bitaha nk'uko itangazo rya perezidanse Ibanjururu ryabivuze kuri wa gatatu iryo tangazo nta bindi bisobanuro birenze ryatanze ku buryo Ture amerewe ubu ngubu madamu ture ubu ufite imyaka mirongo itandatu n'itanu yagizwe visi perezida umwaka ushize igihugu cya gambiya cyemejwemo abantu barenga magana atatu makumyabiri na batandatu barwaye kovide cumi n'icyenda harimo icyenda bapfuye ni kimwe mu bihugu bya afurika byapfushije abantu bake bazize iyi ndwara turagushimiye eugene ubuyapani bwemeje ko abantu bandura ikiza cya covid cumi n'icyenda muri icyo gihugu uyu munsi barenze igihumbi ni ubwa mbere igitigiri cy'abandura kigeze kuri urwo rugero kuva ikiza cya virusi ya korona cyadutse mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka ibindi na jofre mutagoma nk'uko byemezwa na televiziyo y'igihugu yo mu buyapani nhk umubare w'abandura ikiza cya virusi ya korona ku munsi warenze igihumbi na magana abiri uyu munsi uyu mubare waje ushingiye ku makuru atangwa n'inzego z'ubuyobozi bw'ibanze mu murwa mukuru tokyo n'indi mijyi igwa mu ntege nka aichi na osaka hose hakomeje kugenda hagaragara ubwandu bushya bw'iki kiza mu mujyi wa osaka honyine uyu munsi hagaragaye abantu magana abiri na makumyabiri n'umwe banduye ni nabwo bwa mbere bageze kuri uyu mubare kuva iki kiza cyaduka guverineri w'umujyi wa osaka yoshimura hirofumi yavuze ko ugereranyije n'ukuntu umuvuduko w'ubwandu umeze bigaragara ko mu minsi iri imbere bazaba benshi kurushaho umunyamabanga w'inama y'abaminisitiri mu buyapani yoshihide suga yabwiye itangazamakuru ko ubwiyongere bw'ubwandu muri icyo gihugu burimo guterwa n'amatsinda y'abantu bahanahana iyo ndwara kubera kurenga ku mabwiriza yo gusiga intera hagati y'umuntu n'undi mu bice bimwe by'igihugu hagaragara ubuke bw'amazu acumbikirwamo akanavurirwamo abarwayi ba covid cumi n'icyenda leta y'ubuyapani yavuze ko iri buze gutanga inyunganizi ku mijyi ifite iki kibazo turagushimiye joffre kuri iyo nkuru ingabo za irani zarashe ibisasu bya rutura mu gikorwa cy'imyimenyerezo ya gisirikare yatumye ingabo za leta zunze ubumwe za amerika zirahitwa ar dafra na ar udeid muri leta zunze ubumwe z'abarabu zibamagabo jofre mutagoma tubwire iby'iyo myimenyerezo umwitozo wa gisirikare ingabo za irani zakoze waranzwe no kurasa ibisasu bya rutura byo mu bwoko bwa misile byarasiwe mu kuzimu bitumbagira mu kirere cy'ikigobe cya hormuz byerekeza ku ndege zagenewe kuraswa mu gihe cy'imyitozo televiziyo ya leta yatangaje ko muri uwo mwitozo hagaragayemo n'indege z'intambara zitagira abazitwaye zasukwaga ibisasu ku ntego zagenwe amashusho y'indege zitagira abaderevu yerekanye n'ibindi bisasu byarasiwe mu butayu ku ntego zagenewe kwitoza general amir ali hagezadaye ukuriye ingabo za irani zirwanira mu kirere yabwiye televiziyo ya leta ko ari ubwa mbere igisirikare gikora umwitozo nk'uwo nubwo kizigamye ibisasu bya rutura mu bubiko bwacyo bw'intwaro uwo mwitozo wari ukaze ku buryo watumye ingabo za amerika mu bigo bibiri biri muri ako gace ziryamira amajanja ufashwe nk'ugamije gutanga ubutumwa kuri leta zunze ubumwe za amerika no kugaragaza ko hakiri kurebana nabi hagati ya irani na amerika mu kwezi kwa mbere uyu mwaka ibitero by'ingabo za amerika byahitanye general kasem soleimani wafatwaga nk'umucurabwenge n'umuyobozi ukomeye mu gisirikare cya irani nayo yihimuye irasa ibisasu byakomerekeje abasirikare ba amerika muri iraki umwitozo ingabo za irani zakoze uyu munsi n'uburyo ingabo za amerika zabyitwayemo bigaragaza ko ikibazo cy'intambara ishoboka hagati y'ibihugu byombi kitarakemuka
radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ushobora no kutwumviriza ku rubuga rwa facebook no ku kibanza cyacu cya interineti aricyo wezi itatu akaburungu radiyo yacu vewa akaburungu komu amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu rwanda bitegekanijwe ko hafatwa ingingo ku rubanza rwa kamiye zuba yayobora ibohero rikuru rya nyarugenge mageragere yagirizwa ibyaha byo gutonesha bishingiye ku ruhusha rwo kugendera mu gihe cya covid cumi n'icyenda yahaye umugore wa murumuna wa general nyamvumba umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika mu rwanda eric bagira ubusa yari muri sentare byibura igihe cy'iminota cumi n'itanu n'icyo umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa nyarugenge rufite icyicaro i nyamirambo mu mujyi wa kigali yakoresheje asoma icyemezo ku rubanza rw'ubujurire ubushinjacyaha buburanamo na bwana kamiri izuba uyu kamiri izuba yahoze ayobora gereza nkuru ya nyarugenge iri mageragere mu nkengero z'umujyi wa kigali ubushinjacyaha buramurega icyaha cy'itonesha ubucuti n'ikene wabo kirakomoka ku cyemezo wahoze ari umuyobozi wa gereza nkuru ya nyarugenge yafashe ku itariki ya makumyabiri n'eshanu z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka n'isomwa ry'urubanza ryitabiriwe n'abantu bake bake barimo umugore wa zuba n'umusaza mubyara we ubushinjacyaha bumurega ko ubwo yayoboraga gereza ya nyarugenge yemereye umudamu wa bwana robert nyamvumba n'abandi bavandimwe kumusura muri gereza mu gihe abandi bafungwa ngo bari babujijwe kubera amabwiriza yo kwirinda covid cumi n'icyenda robert nyamvumba nkakwibutsa ko ari murumuna wa generali patrick nyamvumba wahoze ari umugaba mukuru w'ingabo z'u rwanda umucamanza ku rwego rwa mbere mu rukiko rw'ibanze rwa nyarugenge yari yafunze bwana zuba by'agateganyo mu gihe cy'ukwezi nyuma yo gusesengura akavuga ko hari impamvu zikomeye zituma afungwa mbere y'urubanza mu mizi ubujurire bw'uregwa n'ubwunganizi bo babushingira ku kuba ngo basanga nta cyaha yakoze ahubwo ko yakoze amakosa y'akazi yanahaniwe bakabwira umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa nyarugenge ko mu kumurega ubushinjacyaha bwakoze amakosa bushingira ku ngingo z'amategeko zitari zo na cyane ko ngo ibyo yakoze ntaho bihanwa mu rwego rw'amategeko bagasaba ko umucamanza yakosora ayo makosa maze bwana kamiri izuba agasohoka mu buroko nyuma yo gusesengura ibyo n'ibindi urukiko rwisumbuye rwa nyarugenge rwavuze ko rusanga ubushinjacyaha butaratanze ikirego nabi na cyane ko ngo bwagaragaje ibyo bwashingiyeho birimo iperereza ry'urwego rw'ubugenzacyaha rw'abajije uregwa aha ngo zuba yavuze ko yemereye abavandimwe ba robert nyamvumba gusura abandi bafungwa badasurwa abanyamategeko be bavuga ko umugore wa robert nyamvumba yari ashyiriye imiti umugabo we kandi ko cyari igikorwa cy'ubutabazi na cyane ko ngo n'abandi banyamategeko ngo bajyaga basura abafungwa bunganira kuko ngo zuba yaricaje mu biro bye umugore wa nyamvumba n'abo bari kumwe abamwunganira bavuga ko bagombaga kubanza kugenzura imiti bari bamuzaniye ku rwego rw'ubujurire ubushinjacyaha bukomeza gusaba ko bwana zuba yakomeza gufungwa by'agateganyo mbere y'urubanza mu mizi ku bw'impamvu buvuga ko zikomeye kuko ngo ashobora gutoroka ubutabera kandi ko abasuye abavandimwe babo yabakiriye mu buryo budasanzwe bishimangira ubucuti ngo bari bafitanye ubushinjacyaha bushingira ku mvugo z'abatangabuhamya n'abavandimwe ba nyamvumba bemeje ko zuba yaba bemereye gusura ababo muri covid cumi n'icyenda mu gihe abandi bafungwa ngo batasurwaga buvuga ko binjijwe muri gereza batanditswe mu bitabo byagenewe abashyitsi bityo ko yafashe icyemezo gishingiye ku itonesha urukiko rwa nyarugenge narwo ruvuga ko rusanga hari ibyagezweho bihagije mu iperereza rwisunze ingingo z'amategeko rwasobanuye ko umuntu wese ufite mu nshingano kwakira abamugana agomba kubarekesha igihe yahamwa n'icyaha ko yabasumbanije ashingiye ku cyemezo gishingiye ku itonesha afungwa imyaka itari munsi y'itanu ariko itarenze imyaka irindwi n'ihazabu y'amafaranga angana na miliyoni imwe itarenga miliyoni ebyiri ruvuga ko bigaragara ko mbere yo kubakira mu biro bye kamiri izuba yabanje kuvugana nabo kuri telefone bigaragaza ubucuti bari bafitanye mu mwanzuro warwo urukiko rwisumbuye rwa nyarugenge rwanzuye ko ubujurire bw'uwayoboraga gereza nkuru ya nyarugenge iri mageragere nta shingiro bufite kandi ko agomba gukomeza gufungwa by'agateganyo mbere y'urubanza mu mizi urukiko rwavuze ko hari impamvu zikomeye zituma afungwa naho ngo izindi mpamvu zose zitangwa n'uregwa ntizashingirwaho afungurwa umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa nyarugenge yashimangiye ko bwana kamiri izuba akekwaho icyaha cy'ubugome umucamanza yavuze ko ibituma uregwa afungwa mbere y'urubanza bitashingirwa ku kwica amabwiriza yo kwirinda icyorezo covid cumi n'icyenda ahubwo ko bishingiye ku cyemezo yafashe ashingiye ku itonesha iyi ngingo yo kutubaha amabwiriza yo kwirinda icyorezo covid cumi n'icyenda yakunze kuvugisha benshi mu minsi ishize abadepite bayibajijeho bwana eduward ngirente minisitiri w'intebe bakeneye kumenya impamvu ibihano bitandukana bitewe n'ubishyira mu bikorwa umukuru wa guverinoma yizeje ko harebwa uburemere bw'ibihano ku bica amabwiriza yo kwirinda covid cumi n'icyenda ariko anashimangira ko ingamba zo kuyakaza ari ngombwa itariki y'urubanza mu mizi rw'uyu wahoze ayobora gereza nkuru ya nyarugenge ntiramenyekana ariko ubushinjacyaha bwo bwarangije kuregera urukiko nk'uko bubitangaza eh bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali turagushimiye eric kuri iyo nkuru
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twasangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwubandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavidewo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mwadushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
mu burundi sentare ntahinyuzwa y'igihugu iherutse gusambura urubanza rwerekeye uwuharanira agateka kazina muntu germain rukuki uwo yari yahanishijwe umunyoro w'imyaka mirongo itatu n'ibiri mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani mu ishyirahamwe amnesty international barashima iyo ngingo bagasaba abacamanza bagiye kwiga iyo dosiye gusoma amategeko maze bagaha ubutungane rukuki abereye ariko kumurekura umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika eroje wirikaneza ari nayirobi muri kenya adufitiye ibindi kuri iyi nkuru ingingo ya sentare ntahinyuzwa yasohotse ku itariki ya mirongo itatu ukwezi kwa gatandatu guheze ariko jean maire rukuki n'abashingwamanza bamwunganira bagiye kuyimenyeshwa ku itariki ya mirongo ibiri na kane uku kwezi nk'uko isoko ry'ijwi rya amerika ryegariye ino dosiye ryabiribwiye urubanza rugiye gusubirwamo inyuma yo gusamburwa na sentare ntahinyuzwa rwari rwaciwe kuwa cumi n'indwi ukwezi kw'indwi mu bihumbi bibiri na cumi n'icenda rwahanisha igihano c'imyaka mirongo itatu n'ibiri yo gufungwa iyo mpirimbanyi yahoze ikorera ishirahamwe ry'abakristu bagwanya ihohoterwa rya kiremwamuntu akat igisata co mu burundi sentare isubiramwo imanza ntahangwa mu buraruko bwa bujumbura niyo yari yaruciye ubu sentare ntayinyuzwa yasubije iyo dosiye muri iyo sentare nyene ariko abacamanza bazoyiga bategerezwa kuba bashasha abashingwamanza bunganira rukuki babwiye itangazamakuru ko banezerejwe n'ingingo basigura ko bizeye ko ubutungane bubaburanira yari yarimwe ashobora kubuhabwa mbere bariko bategura ibindi birego bishasha bazojana muri sentare isubiramwo ya ntahangwa abanezerejwe n'iyi ngingo saba abashingwamanza biwe gusa n'ishirahamwe mpuzamakungu amnesty internationale ritahengeshanije gusaba irekurwa rya rukuki rigatunganya n'amasekeza yo kubisaba niko kuko hashen nicolson umushakashatsi muri iryo shirahamwe ku bibazo vy'uburundi n'u rwanda yabigaragarije mu kiganiro yahaye ijwi rya amerika La décision de la Cour suprême de casser la décision de la Cour d'appel.
ingingo ya sentare ntahinyuzwa isambura ya sentare isubiramwo no gusaba ko hasasa abacamanza bashasha ni ikintu ciza turindiriye ibikurikira ariko jean merukuki ntiyanakwiye no kuba yarahagaritswe dusabire kurwa ryiwe byihuta atagisabwe Nous demandons sa libération immédiate et sans condition.
ku mugwi w'abacamanza bashasha bazosasa muri iyi dosiye umupfasoni nicolson abasaba gukurikizwa amategeko Jusqu'ici, nous avons observé plusieurs irrégularités.
gushika ubu twabonye utunenge twinshi mu iyigwa rya dosiye ya germain rukuki no mu ntahe z'icese zabaye twinginga abacamanza basha bazosasa guha ubutungane bubereye germain rukuki Assurer une justice équitable à Germain Rukuki.
germain rukuki yari yagirijwe ivyaha vyo guhungabanya umutekano w'igihugu gukorana n'imigwi yitwaje ibirwanisho ugufashanya n'abishe abapolisi n'abasirikare ukubomora inyubakwa za leta n'iz'abantu ku giti cabo hamwe rero n'imigumuko ibi vyaha kandi nivyo vyagirijwe abasirikare n'abapolisi baregwa ihirikwa ry'ubutegetsi ryaburijwemwo mu kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu rukuki yagirijwe kandi ko yagiye kubiri n'ingingo y'umushikiranganji w'intwaro yo hagati yo gufuta ishirahamwe ry'abakristu bagwanya ihohoterwa rya kiremwamuntu hakati burundi yahora akorera Germain Rukuki yari yahagarikiwe ku muhani we muri karitsiye ya gatandatu zone ya Ngagara mu buraruko bwa Bujumbura kuwa cumi na gatanu ukwezi kw'indwi ibihumbi bibiri na cumi n'indwi yafungiwe mu biro vy'iperereza i Bujumbura amezi atatu imbere yo kujanwa mu ibohero rikuru rya Ngozi mu buraruko bw'u Burundi umunyororo w'imyaka mirongo itatu n'ibiri yo gufungwa nico gihano ca mbere kinini cari kimaze gusabirwa no guhabwa uwaharanira agateka ka zina muntu mu Burundi amashirahamwe y'abarundi na mpuzamakungu akatari gake yaranditse asaba ko urubanza rwiwe rwosubirwamwo akavuga ko adakekeranya ko atakindi yazize atari umwuga wiwe wo guharanira ubwigenge bwa kiremwamuntu eroge buri kaneza ijwi rya amerika urakoze eroge mu burundi kandi udupfukamunwa tugera ku gihumbi twatanzwe n'ishyirahamwe rihurikiyemwo abunguruza abantu n'ibintu kuri uno wa gatatu ku bagendesha imodoka zirangura icyo gikorwa mu gisagara c'ubutunzi bujumbura inkuru y'ijwi rya amerika ryifashishije abanywanyi bayo mu burundi musome rwanda desire hatungimana ari mu rwanda abanyagihugu bari mu mico itandukanye kiretse abahora basimbira mu gihugu cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo kugira barangure bongere badandaze barohe ingene babaho batunge n'imiryango abandi ibyo kugarura umupaka vyakoze ko n'abadandariza mu gatumba urudandazwa ruto aha tukavuga abafise inzu z'ubudandarizo bw'ibitandukanye harimwo imfungurwa n'ibinyobwa iyo migwi yose ushize ko n'abari batunzwe n'akazi bahabwa n'abakongomani baje mu burundi bamenyesha ko babayeho nabi kubera uruja n'uruza hagati y'uburundi na kongo rwahagaze ga brema turirirwa ngaha duhagaze duteramiye kuri iri zuba kirirwa ata n'abakiriya batatu rose ku munsi wose peresima n'ukuri ntatugitanga brema n'induru n'ababosi ngaha ibintu barabidugije amabeyi ni manini ngo hejuru ata bakiriya bakironka aha abana bari mu gupfa n'inzara ibi kuva mu gitondo nta n'igihumbi umuntu aradanda kubera ataruza n'uruza rw'abantu bishwe n'inzara abantu benshi barakwirinda kwibarabara nk'abadandaza indatega bose ubu baratashe ubu nta bakidandaza abantu barindiriye ugupfa gusa twibera mu mutwe babuze ukuntu tubaho n'abayikingiye none ntibadufashe no turenda dupfira mu mazu babuze ibyo tuzi ibifungurwa birazimvye kubera amafaranga ntakiboneka mu gihe leta rose amafaranga yo kubigura nawe bifise kandi bakavuga ati ababigura ruguru ntibakibizana kubera bavuga ati nta bakiriya turonka kubera cyane cyane abakiriya babironka nk'ibifungurwa ba- bashorerwa no ngaha muri kongo twakura amahera hakurya muri kongo kuko abantu baruza n'uruza batuzanira baca nk'aho bagahita badutumira natwe abana bakajya natwe tukaba amabotike benshi bugaye amaresitora bugaye kuko ntibakira nk'aho bagurira naho aba banyagihugu bashima ko hafashwe ingingo zo kurwanya ikiza ca korona bababazwa nuko ata ngingo mperekeza zafashwe kuko babona ko atagikozwe hari abagiye kwicwa n'inzara abanyagihugu bo mu gatumba bari batunzwe ahanini n'urudandazwa bemeza ko rutagishoboka basaba ababijejwe kuraba ingene umugera wa korona wokingigwa ariko uyu mupaka wuguruye ni kuraba abazora gukumira badutenzurira n'ayandi hoho kene buragendekenzura n'ubwo boza ari nk'aba- nk'ababikije nyine bakaza barapima abo bantu ba- bayigwaye hama natwe tukabona ko tworonka nk'idegembyo kugira ngo dushobore kuronka n'ahandi hoho bagumye batugaranye kubunya inzara izotwica bamwe bamwe tugende kwiba inzara yamaze kuba nyinshi aha mu gato leta yoraba ukuntu ikatituzuriza abaganga boza barapima umuntu ajabutse kugira natwe tuze turiyungunganya dukora turonga ka kazungu k'abana twe dusaba n'ukuri hejuru baraba ukungene bokugurura umupaka ariko bagashiraho abaganga benshi baguma bapima ku buryo umuntu wese haba uruja n'uruza hogera ariko mugabo umuntu wese bakamupima kuko n'ukuri inzara igira itwice dusaba n'ukuri barakwe botezura bakugurura umupaka n'ukwezi kumwe basi kuko ukuri tumerewe nabi ivyo biri uko mu gihe mu nama yatangujwe kuri uwa mbere y'abegwa n'uruja n'uruza mu kirere harabiwe hamwe ivyankenerwa kugira abakora muri ico gisata bakore bafashe ingingo zo gukingikiza ca korona urongoye ikibuga c'indege merikio ndadayi ca bujumbura akavuga ko ivyo bikorwa mu ndwi imwe gusa bizoba vyarangiye emmanuel habimana avuga ko ababijejwe bafashe ingingo yo kugurura ico kibuga c'indege ibikorwa vyoca bitangura ukuri kwamye bijya bikorwa mu ndwi imwe bizaba byaheze bakora ijoro n'umutaga guhera twumvikanye ibigomba gukorwa ibyo ari byo twebwe naho tubwira mu ndwi imwe twoba twahejeje kwitunganya kugira ngo twakire ingenzi n'ibintu mu gutwara abantu n'ibintu mu kirere hisunzwe amategeko uko wase yategekanije ko tuzokora tubana na covid 19 Eh, hisunzwe kandi ingene mu karere twabyumvikanye tubicishije mu manama n'ibyigwa twasangiye nabo twebwe ibi bikorwa turimwo dutegekanya yuko atandwi bizomara bavuze bati rero twugure mu ndwi imwe twokugura kandi byogenda neza ingingo yo kugara imipaka yafashwe mu kwezi kwa gatatu hagitangura kwibonekeza abafise umugera wa korona mu bihugu bibanyi vy'u rwanda hamwe na repubulika iharanira demokarasi ya kongo ingingo yakurikiye ni ukugara ikibuga c'indege naho havugwa kugurura ico kibuga c'indege nta nkuru irashikirizwa ku bijanye no kugurura imipaka yugawe ni mu gihe imipaka uburundi buhana n'igihugu ca tanzania yoyo itugawe ariko hafashwe ingingo ku bijanye n'abantu binjira mu gihugu c'u Burundi nko kubashira mu bibanza vya bonyene bakamarayo imisi kugira barabe ko badafise umugera wa korona mbere ubu hakaba hari aho bapimwa bidatevye bakaba baronkejwe inyishu yuko bafise uwo mugera canke batawufise kugira bace babandanya ibikorwa vyabo akarorero n'akimpuzu z'abarundi zitahuka mu Burundi zivuye mu gihugu ca Tanzania urakoze desire kudusomera iyo nkuru tuve mu burundi dukubitire muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo aho mu gihe kuri uyu wa gatatu itariki ya mirongo ibiri n'icenda y'ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri mu ntara ya kivu yo mu mpanuko mu turere dutanu tw'ubuzima hatangujwe igikorwa cyo gukingira abanyagihugu indwara ya korera bamwe mu banyagihugu baba uvira banse kwikingiza bavuga ko urwo rucandago ari urwa covid cumi n'icyenda n'inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika vedaste ngabo ari buvira iki gikorwa cyo gutangiza iyi gahunda yo gukingira icyorezo abaturage bari hagati y'umwaka umwe kuzamura cyatangijwe ku mugaragaro na minisitiri w'ubuzima mu ntara ya kivu y'epfo cosmos bishisha imbere y'abatuye site ya gasenga aho iki gikorwa nyirizina cyatangiriye bamwe mu baturage bari aho bagaragarije minisitiri impungenge batewe n'urwo rukingo ruje mu gihe isi yugarijwe na virisi ya korona isabelle ntawumvukiye ni umuturage wo mu gasenga ko twebwe abanyagihugu dufise ibibazo byinshi kubera uyu munsi uyu munsi mwari mwavuze ati "Ah, twebwe abantu tuvuga ko ari umuti wa ko- koronavirisi mwebwe nawe mukaza mutubwira ko atari koronavirisi ni umuti wa kolera none kuva batubyariye se uyu munsi gihari wari wamaze kuboneka ko umu- kolera ifise vaccine ariko ubu rero mutuzaniye vaccine ya kolera tuciye tuba twinjiramo ibibazo byinshi kabuki kuva batubyara tutagutera biwacu abana iyo muti utaraza kubera muce mufata uriya muti wa koronavirisi muce muwuhindura ko ari umuti wa korera nibyo bibazo byinshi dufise n'ibindi bibazo twari duf- dufise byinshi ni kuvuga urya munsi ko ari umunsi wo ku- wo gupunguza kubyara abana byinshi ase tubyare ku rugero kutuvuna ingufu ase abakongomani babyara cyane abakongomani bari benshi mushaka mugabure mupunguze ku bantu bafata urya munsi kugira bapfe minisitiri cosmos bishisha avuga yuko iyi gahunda yo gukingira abaturage korera idakwiye gutera impungenge ngo abatuye buvira kuko n'abayobozi bakuru bo mu nzego zitandukanye bari bitabiriye iyi gahunda nabo bahawe urwo rukingo rwa korera watu walikuwa na mashaka nyingi sana ila mimi peke nabonye nilikuwa abantu kamata benshi hiyo bafite vaccin.
impungenge y'uru rukingo ariko ubwo nanjye nafashe urwo rukingo nabo twari kumwe ibintu byahindutse abantu batangiye gufata urukingo nubwo biri uku bamwe mu bajyanama b'ubuzima bari kugenda binjira urugo ku rugo batanga urwo rukingo hari aho bari kugera abaturage bakanga gukingirwa bavuga yuko urwo rukingo ari urwa virusi ya korona toyihawa nawe ari mu batewe impungenge n'urwo rukingo kuva ba sokuru na basokurutse bariho bakuze badiyara abantu bajya kwa muganga ab'iminsi yakwiye bapfa none uwo muti w'urucanco batuzaniye kubera ngo niwo kudiyara nayo korona yaramaze kwinjira urumva twebwe twatewe n'amakenga kubera kuva korona itaraba nta munsi n'umwe bari bwazanye izo ntuzeyi ngo baraze kuducandagisha bya- byinuze byo kudiyara rero twebwe twagize amakenga umuyobozi ureba akarere k'ubuzima ka uvira dr panzu nimi nawe akangurira abaturage kwikingiza korera kubera ko ibibazo by'imyuzure byibasiye uvira muri uyu mwaka byatumye icyorezo cya korera kigaragara mu bice byinshi bitandukanye by'aka karere aho kuva mu kwezi kwa kabiri abantu babarirwa muri magana atatu mirongo itandatu bagaragaye ko barwaye iyo ndwara minisiteri y'ubuzima mu ntara ya kivu y'epfo iteganya ko miliyoni y'abantu ari izahabwa urwo rukingo rwa korera mu turere tw'ubuzima twa uvira nundu fizi ijwi na minova kuko twagaragaje abarwayi ba korera benshi vedase ngabo ku bw'ijwi ry'amerika uvira mu ntara ya kivu y'epfo turagushimiye vedaste radiyo ijwi rya amerika i washington dc ubu tugeze kuri wa mwanya tubasangiza uyu munsi habayeho ni kimwe mu bintu byaranze iyi tariki mu mateka y'isi twayiteguriwe na mugenzi wacu venuste nshimiyimana akorera mu biro by'ijwi rya amerika i londres mu bwongereza ku itariki ya makumyabiri n'icyenda z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu n'umunani papa yongeye kubuza abakirisitu kuringaniza imbyaro papa paul wa gatandatu yemeje ko abayoboke b'idini gaturika babujijwe gukoresha imiti iringaniza imbyaro nyamara akanama ka kiliziya kasuzumaga icyo kibazo kari kemeye ko ibintu byahinduka abagize ako kanama kari kashyizweho n'uwo yasimbuye papa yohani wa makumyabiri na gatatu bari banzuye ko igihe kigeze kugira ngo kiliziya ijyane n'ibihe isi igezemo abakagizi bari bavuze ko kubera ubwiyongere bw'abagore bajijutse n'imiti ikoreshwa itabangamira ubuzima eh, kiliziya ikwiye kuva ku izima hari bake batabibonaga gutyo basohoye icyegeranyo cyabo bagaragaza impamvu kiliziya itagomba guhindura imyumvire ibaruwa yiswe ubuzima bwa muntu ku kibazo cyo kuringaniza imbyaro yanditswe na papa paul wa gatandatu amaze imyaka ibiri ayitegura byabaye ngombwa ko iya mbere yanditse ayisubiramo bamwe mu baharanira impinduka muri kiliziya bamubwiye ko irimo imvugo ikarishye ku buryo yari gutuma abayoboke bamwe bigendera papa paul wa gatandatu yemeye ko umugore wakoresha imiti ihagarika imbyaro ku mpamvu z'ubuzima ataba yishe amabwiriza ya kiliziya kabone n'ubwo iyo miti yamutera ubugumba iriya baruwa yakuriye impaka mu bayoboke miliyoni magana atandatu b'idini gatolika benshi muri bo basaba ko kiliziya yadohora
inshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro byo muri aka kanya bigarukiye ngaha tuboneyeho kandi akanya ko gushimira enjeniyeri yadufashije mu buhinga bw'ibyuma hamwe na fatu alimas karara yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye uwabihagarariye ni etienne karekezi ni amakuru twese twateguye turi mu ngo zacu kuri mikoro mwari kumwe na fideli niyo ngabo turabashimiye mwese nyiri umugoroba mwiza mubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika